mica ifumba y'ubukire duherukana mukamana agiye kumenyesha karweru kugaruka mu kazi kwa kankindi ese mama yabyakiriye ate mukurikire umukino
Alo,
umva mukama ndakumva mawe.
umpamagaye ndi kumwe na mugaga ndajijisha mugiye gushaka agakarita kuko numva gushobora kugira icyo umbwira udashaka ko yumva Ahubwo wabimenye.
ngaho yama gishyushye
Yewe, Ii, nagira ngo numve ko wamenye amakuru y'uko Kankindi azatangira akazi ku wa mbere ye.
eh ibyo se wabibwiwe nande N- Aha, niko biri da, niko biri rwose ngo boss niwe wamutumyeho. Ngo azaze ku kazi mu cyakare cyane.
ariko ubwo urakomeje mukama Oh, si ngaho nibereye.
none se ko mugaga yambwiye ngo mbitekerezeho nkaba nari nkibitekerezaho ubwo urumva yaza gute kandi imbabazi ari njye ugomba kuzimuha
None se niba warategereje igihe kinini urumva boss yari gukomeza akabyihanganira koko mawe.
bibaye nk'uko ubimbwiye nakumirwa pe niba ari ukumirwa ahubwo atangira ubu ubwo se urumva kankindi we yajya kwibeshyera ngo bimumarire iki koko mawe none se niwe wabikubwiye reka da reka mama we nabibwiwe na senzage ahubwo bari bamaze no kubonana yee erega ubwo nyine ngo niwe yashinze icyo gusarura ingano mawe ya gusarura ingano se niwe ubizi wenyine mwe ntimubizi Mhm. ibyo turusha kumenya se ni iki mawe
ubwo ayo makuru yose wayahawe na senzage aka kanya rwose ndimo mbikubwira amaze kubimbwira
ariko senzage kuki njye nta kintu akimbwira koko
ariko se abagabo b'ubu wowe ubona wabashobora buriya se senzage umuha ikihe cyizere ko ari ikirumira habiri koko mabu nta kigenda cye rwose aha
Sha, nta kibazo nisubira mu nzu umugaga arabimbwira neza urabyumva mabu nyamuneka witonde rwose
nitonda iki nitonda iki mukama ntabyo nitondamo n'ubundi ntacyo ndamira uramuke kandi ariko ubundi reka musembure numve ko hari icyo ambwira ese muga ndakumva ko ntacyo wambwiye ku bijyanye n'isarura ry'ingano zo buriya ntabwo zirera
ingano se wagize ngo zo ntizeze yeee muri iriya mifuka se nazanye ejo wagize ngo ntiharimo izakoreshwa mu bwikorezi bazivana mu murima ese burya nazo ni ukuzitwara mu mifuka nibyo binoze kandi rero wabonye ko nazanye imifuka mishyashya yewe mishyashya byo rwose warayishatse Eh, kuko burya ishaje ntiwamenya igihe yapfumukiye Mm, cyangwa se ikanashwanyuka ibyo rero bikaba byakurura igihombo mu bwikorezi birumvikana
Mm. hanyuma kwanika nabyo burya si nk'ibishyimbo Mm, zo tugomba kuzirinda ko zagera ku zuba rikabije mbese Mm.
ko numvise se ngo kuzibura bakoresha imashini kandi ntayo dufite buriya tuzabigira dute buriya rero karwera Karamenye.
nari ntaratangira neza neza ubuhinzi bw'ingano Mm, ariko rero ndabona irigerageza ari impa imbaraga zo kubishyiramo agatege mm, Eh, ndabona rwose ari uko bimeze ubwo rero imashini yo tuzaba tuyigeraho ariko muri iyi minsi y'intangiriro mm.
tuzakoresha uko dushoboye mu bijyanye no gutandukanya impeke n- n'ibishogwe byazo Mm.
tuzakoresha umufuka ndetse n'ibibando n'ibibando koko muga Eh, tuzazihurira mu mifuka rwose Yawe.
Mm. nabyo birakoreshwa nta kibazo Mm, icyo umuntu agomba kwirinda ni uko impeke zitamenagurika ari nayo mpamvu rero umuntu azihura zitarumagara eh, nibyo wavuze ko zitanikwa ku zuba ryinshi yego usibye ko burya muri rusange ingano zumira mu murima Mm, mbere y'uko zisarurwa noneho rero umuntu akazisarura azijyana aho bazihurira ese Mm.
yego noneho ahubwo nyuma yo kuzihura Mm.
zikongera zikanikwa ku mashitingi asukuye ameze neza Mm.
cyangwa se ibirago bishyashya yego rata ariko rero kikaba kizira kikaziririzwa ibyo kuzanika hasi ku butaka Mm.
kugira ngo zitandura ndumva ari byo kwitonderwa ni ukuzabishinga mukamana burya niwe mbona utarangara
Mm, uzi ko nari nibagiye kukubwira iki se kandi navuganye na kankindi hanyuma muvuganye
nyine twavuganye Hmm, ubwo ariko niwe wari unterefonye nye.
ni uko nyine ambwira ibya rusiya ibya rusiyasi abikubwiraho iki nyine yambwiraga ko bavuganye akamubwira ko ashaka kugaruka mu rugo none si ibyo bigahurira he n'ibyo twavugaga by'ingano
ubwo nyine akimara kumva iyo nkuru nziza ubwo nyine namumenyesheje ko yazaza agatangira akazi nuko ubundi agakurikirana iby'isarurwa ry'ingano ariko muga ko nkubaha ko ubizi ni kuki nanjye utama agaciro nk'umugore wawe mufatanije gucunga umutungo koko ariko karwe i- i- ikibazo ufite muri ino minsi koko ni iki Hmm? ntabwo twumvikanye neza ngewe nawe tukabivugana ko kanyine adakwiye kurengana Hmm?
wari wambwiye ko ariko mbitekerezaho
Hmm. yego ariko nari nzi ko uri umuntu mwiza ko nta kindi cyemezo wafata kitari ukumugarura
kumugarura n'ubundi sinabyanze ariko wari kureka nkabigiramo uruhare none se uruhare ushaka ruruta kuba namubwiye ko ari we wamuhaye imbabazi ni uruhe njye rwose uburyo wabikozemo simbona ko aribwo bukwiriye eee okay njye nta kibazo mfite rwose icy'ingenzi ni uko ntakoze icyo tutari twumvikanyeho
nta kibazo nyine ubu rero ni ugukenyera ngakomeza kuko ubu ngiye na kankindi tugiye kuva mu ntambara y'ubutita turwana iyeruye niko bimeze kandi
yo kanye uraho urakomeye burya
mukama ndawe ariko narakurakariye cyane rwose ntore iki ubu iyo utansuye mu byago ntunantelefona ngo unyihanganishe harya ubu nibwo mubonanye mukama yawe nibwo tukibonana rwose Eh.
ariko rya makuru ye nara- narayakurikiranaga rwose pe Mm. erega kankindi buriya nubwo ntacyo twakubwiraga nukuri twakurwaniye urugamba ntabwo tutagize Niba muri Imana rwose nashaka azadusengereye Eh, rwose pe.
twamurwanisha uko dushoboye kose nacaga hirya nkajya kwinginga Nawe mugaga njyewe.
mukamana nagakwakwanya akiherana karwera Twari twavunitse ariko kugira ngo gukura karwera ku izima buriya byoroshye kankindi Ha, ha.
karwera arakara umurandura zuzi buriya we ntabwo Karwera si umuntu.
ibyo se ni ngewe mu bigira Aha.
ikibazo ni uko nta n'uwamenya uko anamwitwaraho ngo atarakara si ukuri Ingaruka nk'igice se wamenya mwitwaraho ute Ha, ariko babwize ukuri nagende patoro yararenganye yaragendesheje pe pe pe pe pe pe.
rwose se gushaka umugore nka nyina wa rusiya wajya kongera gushaka ukagwa ku iteshamutwe nka karwera nyina wa rusese wabonaga ari uwo kuramba kuri iyi si koko beza ntibaramba nigendere mukarwesi imana imuhira ubukwe ridashira yehorera mubyeyi we ceceka wowe ko atari ngo uriya
imana imana y'amana imana y'amana nahageze mabu
naramutse Mwaramutse, Imana.
mawuja none se kankindi karame
wowe ugenda ubutari uri inyuma mabu rwose numvaga nta kundi nabigenza Mm.
ariko narishimye rwose imbabazi mwangiriye none ugarukanya ayahe matwara
yo kwitwararika wizere ko ubonye isomo rizaguha imyitwarire mishya ndabikwijeje rwose mabu mugaga ariko yari yambwiye kujya mu by'ingano ni iby'abakozi nabagejeje mu murima ni uko narinje kubareba ngo mbasuhuze ngaho Eh, ahubwo reka ngende bataza kwitakaza ngaho agenda
none se mwabuja wanjye
ni iki senza E- e- erega buriya kankindi yagarutse kabaye Ha, kabaye senza ntukambaze ubusa ahubwo nimumbwire iby'akazi
mabu Mm-mm, yewe kandi rwose akazi karagenda neza da Ni pere da.
Ii, reka ikibazo mwaragikemuye gute Ii, ko mwahinze ibishyimbo bishingirirwa se mufite n'ubwanikiro Nuko.
ubu rwose nubwo ijoro ryagera ryari kwivumbagatanya twabikuye mu murima nta kibazo aha ikibazo cy'imvura se cyavuye ko kigira twebwe eh, bimwe duhinga twanika hasi iyi ni ukwanikiriza nyine kuki mutakora kwa kundi babanza guhambira ibishyimbo mu mishandiko maze bakabizirika ku mabaraza y'inzu babicurika yego ko nk'umugore wa senze ageze n'ukuntu yeza ibishyimbo byinshi ubwo yabona habimanika mabu mukama kuko wabaye nibyo mbese muri abakire senza abana bayiganira mwihorere mumuzi yemba ye yemba yigarira nizere ko umwigisha uko bafata neza umusaruro w'ibishyimbo ntabe yabyanika hasi
reka ariko umugore wanjye agiye barajijotse ntiyatinyuka yakwanika se ibishyimbo mu myanda
waba umaze igihe adendura za shitingi hasi ubundi akabisi- akabisanzaho da ubusirimu shitingi nazo zanika neza kandi zikagabanya umwanda wajya mu musaruro si uko se mpamuje ariko rero iby'imvura iyo iguye Mm.
turwana no kwanura gute se urabona mwebwe ibishyimbo byanyu mubyanika ku dutanda Mm.
Si ku dutanda tw'imikwege ni byo pe Eh, icya mbere hakaba hatwikiriye nta kurwana no kwanura Mm.
icya kabiri kuma bikaba nk'ako kanya kandi rwose noneho bikumana isuku ya kabuhariwe cyane Eh, rwose mwagezeyo Mm.
aha erega ikibazo ni kimwe bigeze bwaba ubundi ni uko udutanda dukozwe mu mikwege duhenze naho ubundi rwose ntacyo umuntu yakatunganyije twarangiza kumisha birihuta inshuro ebyiri Aha.
ugereranyije no kwanika hasi ubwiza bw'ibishyimbo nabyo bukagira gutya bukiyongera Uko.
Ubwo ntaho buba bwahuriye n'umwanda se umwanda wose uba wakumiriwe cyane Hmm. noneho nyine wa mugani wa senzage mu gihe cy'imvura nabwo bikagabanya imirimo yo kwanika abanura abanura abanika Eh,
none se maniwe ndakumva rwose ubwo urumva koko ntakwiye kurega mugaga mba nawe ra nta yindi yarambwiye ati nzasubira nkagira ngo arikira none yagiyeyo rwose ubu rero kwihangana byananiye njye numva rwose nta kundi kuntu nabigenza kangu rero kagina Mhm.
icyumva nawe n'izarira ryawe gute ubwo koko urumva utaratinze kumurega waratinze gutinda byo byaratinze none se ariko ntacyo bitwaye Ah, mba nawe ra ahubwo buriya byatumye ibimenyetso byiyongera dukora nanone da ibi byari amabanga hagati ya mugaga na kankindi Mhm.
ubu byagiye ku karubanda buri wese arabibona aka rero kagina kakubwire nubwo mvuga ngo mukuru wanjye ni ntakigenda Mhm.
n'umubare wawe ni niri niri bo reka bose ni nk'amusakure na nyirabukwe bose ni akabi kabungiye akandi pe kugeza ubwo umubwira uti ntusubire mu kazi ka mugaga ati ahubwo wantindiye urimo kunyereza koko wavura n'iki ati vuga uvuye aha ibyo numva ari ukugukeneka kuko birenze urugero kagiri ni ukugukeneka nabi nabi nabi nabi bihorere bareke bankeneke bazakeneka n'amategeko sera
none se basi kuki mutubaka imbuga za sima ko numvise ngo kubyubaka ntibihenda aha imbuga ya sima rero burya mabuja nayo iremewe cyane intete z'ibishyimbo rwose zumishijwe ku mbuga ya sima nazo ziba zifite isuku nyayo cyane rwose Eh, ko ntavuga se ukuntu ahubwo imbuga ya sima kubera ukuntu ishyuha yumisha ibishyimbo vuba uko se none se ko muyishima murabura iki ngo muyubake aha mabuja we Ah.
twaretse kwanika hasi tujya ku misambi Hi.
tuva ku misambi tujya ku mashitingi nyamara turi kugerageza tutara noneho tutari tutari wita tujya ku mbuga ya sima eh nubwo dutara tw'ibikwege buhoro buhoro reka
ariko ntimwambwiye Eh, iki se mama?
buriya abantu ba nyakabyizi bo tu- bazatonora ibishyimbo tuzashobora kubabona
kubabona gusa Mm.
maze bararekereje nibyo Hi, bazi ko ibishyimbo bishingirirwa reka bidahurwa rwose Hi, ubwo rero babonye twatangiye kubisarura Mm.
Ubu basa, eh, mu cyakare baraba baraba bateyemo Eh, ariko n'abarwana koko ba- n'ibishyimbo ba- ba- n'ibishyimbo batonze bi- ibisebe.
bishingirirwa biva mu bishishwa ari ibisirimu basi Ibi bita ibisirimu se birabuzwa n'iki hari ubwo se baba babihondaguye ibibano ngo bimenagurike aha ni Ibishyimbo byatonowe bityo.
bikanaryoha maze ibishyimbo byatotowe bityo Mm.
wabihura nk'ibyaranduranywe n'ibiti byabyo aha kubijanjagura ntugire na kimwe uramira Ah, reka reka nta habitinyuka nta rwose kubihura reka reka
ariko urabizi maniwe ndakumva mbabarira umfashe twige ku rubanza neza mbere akagenera ni ukuri pe urubanza zari ukundi kurwiga nta kundi kurwiga yegereka kwegeranya ibimenyetso mba nawe inkiko icyo ziba zishaka ni ibimenyetso bihagije ubundi ukamutsinda ukamunaga
erega buriya ikimenyetso cya mbere simusiga ehe ni ukuntu karwera yari yaramwirukanye ku kazi byarangira noneho mugaga akagira ate akaba ari we urenga akamugaga akamugarura sha Eh, icyo ni ikimenyetso simusiga naho kumuha inka igiye kubyara ngo azahita akamira umwana Eh, i- i- icyo nacyo ni simusiga Ha, Mm.
umva n'ikindi kimenyetso Mhm.
kandi noneho wa mupfumu nawe yaza akabishimangira Ah, ah, maniwe rekeraho Mm, rekeraho va kuri uriya mupfumu reka da yarampakaniye cyarakwangiye cya kibonamuheto cyaramakaniye Eh, ngo burya Mm, ngo bamuhe ububasha bwo kuragura yego ngo ntabwo bamwemerera kujya kwigaragaza ngo mu nkiko da amasha umva ukuntu yambwiye none se kagi wibwira ko gutanga ubuhamya ari ukwiganirira ubwo se urumva polisi izamwoherereza komvokasiyo akananirwa kuyitaba ese wamugana ahubwo uzaba ari ushyira ku murongo wa mbere azaza bishimangire kuko niwe ubizi kurusha abandi ariko uzi ko ari byo koko nibyo nyine ariko rero ndakumva keretse yenda wa mugani wawe abaye ari polisi mwihamagarize hey kamuhamagaza nyine Mm.
yayisuzugura uzi ko ari byo nibyo
cyorere ese uyu mupfumu azemera kujya gutanga ubuhamya mu rubanza ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha
ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri